turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe perezida wa amerika joe biden yaraye ashikirije ijambo amakungu iryo jambo ryiwe rya mbere avuze kuva umugambi wa demokrate wemeye ko watsinzwe mu matora donald trump yanosemwo amajwi menshi perezida wa amerika joe biden muri make agira ati nzokora ibyo nsabwa nka perezida nzokubahiriza indahiro yanje nkurikize ibwirizwa nshingiro itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere tuzohererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri amerika abakozi bacu beza cyane ndabashimira inguvu nyinshi mwashize mu bikorwa mwakoze muri ino myaka ine iheze ndabizi ko ari igihe kiruhije imana ibahezagire nk'uko mawe yamvyaye yakunze kubivuga kera ido n'ido hino nkuru rero n'izindi tubafitiye ni mukanya isasi reka amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwire agezweho ijya nino ku isi perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za amerika yarayagejeje ku banyamerika ijambo ryerekeye amatora abaye tariki eshanu uku kwezi ni ijambo ryararibumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho mu gihe cyose amaze ku butegetsi bwa amerika yavuze ko yemera ibyavuye mu matora ko yahamagaye donald trump wayatsinze kumukeza yijeje kandi abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro n'uzamusimbura perezida biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi mirongo irindwi n'ine gusa avuga ko hari byinshi byakozwe bifitiye akamaro abanyamerika cyane cyane bireba ubukungu ndetse ko umusaruro wabyo batangira kuwubona vuba aha iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye muri aya makuru abakozi b'inzego z'ubuvuzi muri leta zunze ubumwe za amerika barasaba inzego zibishinzwe guhugukira gupima abakozi bakora mu biraro byororerwamo amatungo ni nyuma y'uko muri leta ya michigan na colorado hagaragaye bamwe mu bakora mu biraro nk'ibyo bagaragayeho ubwandu bw'ibicurane by'inyoni bari bamaze iminsi bavuga ko bumva barwaye ibipimo by'amaraso y'abakozi ijana na cumi na batanu bapimye mu biraro byo muri leta ya michigan na colorado byerekanye ko abagera ku munani bagaragayemo ubwandu bw'iyi ndwara iyi virusi kandi yagaragaye mu nka magana ane mirongo ine n'esheshatu muri leta cumi n'eshanu mu cyumweru gishize minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yavuze ko ingurube yagaragaye mu kiraro cyo muri leta ya oregon ifite iyi virusi nibwo bwa mbere muri amerika virusi y'ibicurane by'inyoni igaragaye mu ngurube polisi n'ingabo byo muri mozambique basutse ibyuka biryana mu maso barakurira n'imbwa zatojwe na polisi ku bantu babarirwa mu magana bigaragambyaga bamagana ibyavuye mu matora aheruka muri icyo gihugu diane nini nahazwi abiyerekanye baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi baturiye amapine n'imiduga n'ibindi bicafu bazibira amabarabara bongera batera amabuye abapolisi n'abasirikare bariko bababuza kwiyerekana umwe mu bafasoni biyerekanye yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko ivyabereye mu myiyerekano vyari biteye ubwoba agira ati twajugumiye tugacanacana ariko ni ngombwa ko dukora iyi myiyerekano dukeneye impinduka amasoko amabanki amashure arimo na za kaminuza vyiriwe vyugaye muri mozambique mozambique venancio mondlane atwara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba ari nawe yatumye ko imyerekano ibandanya kubera mu gihugu cose yabwiye afp ko igihugu kiri mu bihe bigoye avuga ariko ko abona ko kiriko cerekeza muco yise kwibohora kuzoshikana ku mateka mashasha n'indongozi nshasha muri ico gihugu venancio avuga ko yari yipfuje kuba ari mu myerekano yahamagaje ariko bitamukundiye kubera ubutumwa burenga ibihumbi bitanu bw'abamuteye ubwoba yanse kuvuga igihugu arimwo asigura afp ko ico bikoze atari ku mugabane wa afurika ntiyavyise guhunga ariko mugambwe frelimo wemeza ko atahukanye intsinzi matora aheruka kuba muri mozambique ukaba umaze imyaka yababa mirongo itanu utegeka ico gihugu igisirikare cya nigeria cyatangaje ko havutse umutwe mushya w'inyeshyamba witwa lakurawas zirimo gucengera muri icyo gihugu zinyuze mu karere k'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwacyo ziraturuka muri nigeria na mali nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo za nigeria general major edward buba yatangaje ko uyu mutwe ufitanye isano n'ikorera mu karere ka sahel ukaba ugaragara muri leta zo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba za sokoto na kebi abarwanyi bo muri uyu mutwe batangiye kugaragara nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwo muri nigeri mu kwezi kwa karindwi mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu batangira gukoma mu nkokora amarondo y'abasirikare ba nigeriya bafatanyije n'aba nigeri bakoraga ku mupaka uhuza ibihugu byombi n'ubwo aya marondo yongeye gusubukura umuvugizi w'ingabo za nigeriya avuga ko zikomeje kuba maso zicunga ko batazinyura muri humye bakongera kuzinjirana nigeriya ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere k'amajyaruguru ashyira uburasirazuba ahakunda kwibasirwa n'ibitero by'abarwanyi ba Boko Haram n'undi mutwe uyikomokaho witwa ISWAP ukwaduka k'umutwe wa Lakurawas kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba imbogamizi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu hari hasanzwe harazahajwe n'ibitero by'abantu bitwaje intwaro bafata abantu bugwate bagasaba incungu y'amafaranga umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yavuze ko mu kwezi gushize babashije kubohoza abantu mirongo inani bari bafashwe bugwate igisirikare cya leta cyemeza ko mu bari babafashe bunyago cyishemo ijana na mirongo itandatu na batatu abandi mirongo inani na babiri bagatabwa muri yombi
washington ijwi ry'amerika abantu mirongo irindwi na batatu bahitanywe n'impamvu zinyuranye zirimo indwara z'inzaduka mu mujyi wa alherariya wo muri sudani wagoswe n'abarwanyi b'umutwe wa rapid support forces uyu mutwe wigometse ku butegetsi muri icyo gihugu aka ni agace kamwe mu twagabweho ibitero muri leta ya elgezira kuva umwe mu basirikare bakuru bo muri uwo mutwe wa rsf awutorotsemo akajya kwifatanya n'ingabo za leta byatumye uwo mutwe wihimura ku baturage bahakomoka uhagaba ibitero bikura mu byabo abagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu intambara hagati y'uyu mutwe n'ingabo za leta imaze gukura mu byabo abantu bagera kuri miliyoni cumi n'imwe iteza n'inzara ikomeye muri iki gihugu ihagarikwa ry'ikoreshwa rya interineti mu turere twigaruriwe na rsf bituma kumenya imvano y'ubu burwayi bw'inzaduka bukomeje kugaragara mu bavanywe mu byabo itabasha kumenyekana umwe mu bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters yavuze ko abantu batatu bo mu muryango we bahitanywe n'ubwo burwayi ariko yabimenye nyuma y'iminsi itatu kandi ari uko bamaze kugera mu bice bibonekamo interineti abashaka kuva aho abaturage bakusanyirijwe basabwa kwishyura amafaranga menshi kuri za bariyeri z'abarwanyi ba rsf nk'uko bamwe mu baturage babivuga imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zivuga ko ingabo za rsf ziheruka kugaba ibitero umusigiti wo muri uwo mujyi zigahitana abantu batanu Geoffrey Mutago murakoze kuri amakuru yose wadutegura ukaweje kudushikiriza aya n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni igice ca kabiri cano makuru igice ca kabiri cano makuru n'ubundi kiribanda ku yagezweho mu vy'amatora ya leta zunze ubumwe za amerika perezida wa amerika joe biden yarayashikirije ijambo amakungu muri iryo jambo ryiwe rya mbere yavuze kuva umugambwe w'abademokrate wemeye ko watsinze ayo matora donald trump yanosemwo amajwi menshi yavuze ko yahamagaye trump aramukeza yasiguye kandi ko igenekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu azotanga ubutegetsi mu mahoro yashimagije visi perezida we kamara harris avuga ko ari intwari kandi bakoranye neza ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yakurikiranye ijambo rya perezida Joe Biden yifashishije ubuhinga bwa none ijambo perezida Joe Biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatora ishyaka rye riheruka gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa amerika yavuze ko yemera ibyavuye mu matora ko yahamagaye Donald Trump wayatsinze kumukeza agahamagara na visi perezida Kamala Harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza
kwiyamamaza ni uguhiganwa ni ibyerekezo bitandukanye bihiganwa igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi twemeye iby'igihugu cyahisemo navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese ntiturebana nk'abanzi ahubwo turarebana nk'abanyamerika
perezida joe biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora harimo n'abakorerabushake bakoze umurimo ukomeye yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri amerika gikwiye kujya ku ruhande yemeza ko zakoze mu kuri mu kutabogama no mu bwisanzure kandi zikwiriye kwiringirwa
ibisubiza abantu inyuma ntibibura ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabireka nta wabibabarirwa mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka iyi niyo nkuru ya amerika mu myaka irenga magana abiri na mirongo ine igikomeza niyo nkuru yacu twese si iya bamwe muri twe bizagenda neza ariko tugomba kutarangara We need to stay engaged.
muri iri jambo ritarengeje iminota itandatu perezida biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na donald trump watsinze amatora As they did their duty as citizens, nk'uko abaturage bakoze akazi kabo nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri amerika abakozi bacu beza cyane ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka ine ishize ndabizi ko ari igihe kiruhije it's a difficult time.
perezida biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi mirongo irindwi n'ine gusa avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro abanyamerika cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa abanyamerika bazatangira kuwubona mu minsi ya vuba Donald Trump yaronsemwo amajwi menshi yavuze ko yahamagaye Donald Trump aramukeza ejo Kamala Harris nawe nyene yaravuze ko yahamagaye Donald Trump aramukeza Ba- uno musi joe biden yaciye avuga ko igenekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu azotanga ubutegetsi mu mahoro yashimagije visi perezida we kamala harris avuga ko ari intwari kandi bakoranye neza yashimiye muri rusangi abari bagize leta yiwe abashikiranganji batandukanye babwira ko nabo nyene bakoranye neza mu myaka ine bari bamaze ku butegetsi ibindi muri iryo jambo avuze mu kanya gaheze turacabitosora bukebuke turaca tubigarukako mu kanya inyuma yaho geoffrey mutagoma agiye kutubwira ibyo kamala harris yibanze ko ejo mu ijambo nawe yaraye ashikirije abanyamerika bashimira ahanini ko ba- harimwo abamutoye ibindi kuri iryo jambo rya kamala harris na geoffrey mutagoma visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris wari umukandida w'abademokarate mu matora ahumuje muri amerika yari amaze amezi atatu abwira abanyamerika imigabo n'imigambi bafitiye baramutse bamutoye kuba umukuru w'igihugu mu myaka ine iri imbere muri icyo gihe cyose yari afite icyizere ko amahame ye ibyo yemera n'ibyo yifuza kugeza kuri amerika aramutse atowe bihagije kumuhesha icyizere cy'abatora ngo bamuhundagazeho amajwi icyo gihe cyose cyashojwe n'ijoro ry'itora ryo kuwa gatanu z'uku kwezi we n'abamushyigikiye barinze bagera ku munota wa nyuma bagikomanga umuryango ku wundi bakangurira abaturage gutora ibyakurikiyeho si byo yari ategereje kuko byarangiye donald trump baheganwaga amurushije amajwi ijambo ryo kwemera ibyavuye mu matora kamala harris yahisemo kurivugira kuri kaminuza ya howard aho yasoreje amasomo ya kaminuza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu hari hateraniye abiganjemo urubyiruko My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me. Full of uyu love munsi umutima for wanjye our uruzuye country.
wuzuye ishimwe kubera icyizere mwangiriye wuzuye urukundo rw'igihugu cyacu Is not what kandi we wuzuye want, ukwiyemeza not ibyavuye muri aya matora si byo twashakaga not si byo twaharaniye voted for, si byo twatoreye but hear me when I ariko say, mu nyumve mu nyumve nimvuga ngo urumuri rw'isezerano the rya amerika light ruzahora of rwaka America's promise will always burn bright.
yakomeje agira ati ruzahora rwaka igihe cyose tutazarambirwa kandi tuzakomeza kubiharanira tugomba kwemera ibyavuye mu matora uyu munsi navuganye n'uwatorewe kuzaba perezida ndamukeza kandi namubwiye ko tuzamufasha we nabo bazakorana mu byerekeye guhererekanya ububasha kandi ko tuzahererekanya ububasha mu mahoro Kamala Harris yavuze ko yahisemo gushimangira ko mu ihame rya demokarasi ya Amerika utsinzwe amatora agomba kwemera ibyavuyemo ati uku niko konyine demokarasi itandukana n'igitugu kandi ushaka icyizere cya rubanda agomba kugiharanira ariko iki cyizere cya rubanda Kamala yavugaga nticyashoboye kugaragara mu majwi ya rubanda yifuzaga Trump watsinze amatora yahuye na byinshi bituma isura ye itagaragara neza muri rubanda inshuro ebyiri zose inteko ishinga amategeko ya amerika yatoye yemeza ko akurikiranwa inshuro enye zose yerezwa ibyaha nshinjabyaha ahamwa n'ibyaha bishingiye ku gitsina no gusebanya mu kwezi kwa gatanu yabaye perezida wa mbere wa amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa new york rwamuhamyaga ibyaha mirongo itatu na bine byo kuriganya inyandiko z'ubucuruzi agamije guhisha amafaranga yahonze umugore uzwi mu ifilimi z'imibonano mpuzabitsina inzira ya politike yasaga nk'irangiye ubwo yangaga kwemera ko yatsinzwe amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere igihe amatsinda y'abamushyigikiye yagabaga ibitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya amerika yitwikiriye ibihangayikishije abatora cyane cyane izamuka ry'ibiciro n'ibyo yavugaga adafitiye gihamya ko urugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri amerika kubera abimukira binjira hadakurikijwe amategeko byose bituma atsinda kamara harris mu buryo butunguranye abahanga mu bya politike babonye yuko kuba kamara harris yahisemo kuvugira ubutumwa bwe kuri iniverisite ya howard aho yize ababwira abiganjemo urubyiruko bwari ubutumwa bukomeye haba kuri urwo rubyiruko cyangwa muri politiki ya amerika The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work.
ijwi rya amerika turabandanya n'ivy'amatora ya leta zunze ubumwe za amerika ubu naho tuje mu gice cu kubashikiriza ico bamwe n'abandi baza ku matora duhere hano muri amerika mugenzi wacu mu- ejo ni mukankusi aduhamagarire jules evase mutoni aba mu gisagara ca freeport muri leta ya maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika atangure amutubariza ingene yakiriye intsinzi ya donald trump intsinzi ya trump yaje isa nkaho itunguranye ku giti cyanjye ntabwo bivuga wenda ko ari we nifuzaga cyane ko njyewe ntabwo ari ari we natoye natoye kamara ariko uko nabonye intsinzi yakiriwe cyane cyane mu banyagihugu abantu barabyishimiye cyane nabibonye ku muhanda ejo aho abantu bagendaga ba- basa nk'abagaragaza ibyishimo ari abantu twaganiraga b'abanyagihugu b'abanyamerika kavukire barabyishimiye cyane aho bumva ko intsinzi yari ngombwa ko cyane cyane ibibazo bagenda bagaragaza bumvaga ko trump azabakemurira uvuze ko atari we wari watoye none uwo wari watoye ntabwo yabashije kubona amajwi ahagije wabyakiriye ute byo urabibona ute U- witeguye ute gukorana n'uwo utatoye Ah, muri demokarasi niko bigenda uwatowe na benshi niwe ufata inkoni Mm.
Ah, trump rero nyine tuzakorana nyine nka- usibye ko tutasanakorana kuko bari mu bushorishori ngenda umuturage Eh, ariko hari ibyo Ah.
umwitezeho hari ibyo umwifuzaho ko yazabakorera yego icyo Ni nk'ibiki?
mwitezeho nk'uko abantu benshi bagiye bagaragaza ko ekonomi itameze neza ah, n- kandi nk'umucuruzi trump eh, ne- ntekereza ko nk'uko abantu mubonamo ko ekonomi ashobora kuzatuma iba nziza ubukungu noneho ubukungu bukaba bwiza hanyuma ibiciro bikagabanuka kuko ibiciro ku isoko bi- abarundi ntibabona akamaramare Akamaramaza.
cyane ni akamaramaza ibiciro biri hejuru cyane ku buryo ibyo biciro bigiye hasi ah, hakabaho imirimo yindi ihimbwa ku buryo abantu bose bashobora gukirigita ku idolari Mhm. turebye nko ku rwego mpuzamahanga ho hari icyo wumva wi- wi- witeze cyangwa se wumva wifuza ko yazakora kugira ngo isi yenda isi irusheho kuba nziza Ah, icyo cyo kirakomeye cyane ariko nkurikije abanyagihugu hari umunyagihugu hano dukorana Mm, ah, w'umurepublike nyine tujya tuganira ibintu bya politike mm, we ejo yambwiye ibintu bikomeye mm.
yarambwiye ngo ikintu yumva trump azabazanira ni icyubahiro cya iki gihugu cyabo cya iki gihugu cyacu cya amerika ngo cyari gisuzuguritse cyane bizeye ko rero ku rwego mpuzamahanga amerika izongera ikaba amerika nanone ntabwo nzi igihe ke- kera ya- uko yari imeze yari nziza Mm.
ariko abantu bamwiz- bamwitezemo igi- ibitangaza azakora kugira ngo icyo cyubahiro cya amerika cyongere kibe icyubahiro cya amerika reka ngushimire rero jule evaze mutoni murakoze cyane jeni umunsi mwiza
hakurya y'ibahari ya atlantique naho mu bufaransa mugenzi wacu frederic nkundikije ejo yavuganye na salvatore nahimana umufaransa akomoka mu burundi akaba akorera leta y'ubufaransa yamubwiye ko abarimyi n'abagwizatunga muri ico gihugu bafise ivyo bashorera muri amerika hari amakenga y'ibibarindiriye menshi bafise atangura avuga uko yakiriye intsinzi ya donald trump urumva iyo ntsinzi ya donald trump eh, irateye ubwoba cyane cyane amakompanyi asanzwe adandariza ibintu nk'iyo nk'abantu badandaza umuvinyu nk'abantu badandaza champagne cyane cyane baribaza yuko amatagisi agiye kuba menshi agiye kuba manini hanyuma abantu biyo bajya basubire kunywa izo nzoga hanyuma abantu bazikora bino nabo barima imizabibu ugaca usanga bibatera ubwoba hanyuma n'ibindi abanyepolitike nabo bavuga bati mbega donald trump azoshigikira otan canke azohava bivamwo urazi yuko va ingwano ya kabiri yo ku isi igeze abanyamerika muri ota barakomeye cyane aha murabona n'izi ngwano ziri ku isi ubu uravye nka ukraine ukaraba birya bibera muri moyenoriya ivyo biratera umutima uhagaze abanyepolitike mbere n'abantu bati mbega bizogenda gute ariko hariho ah, abantu benshi bibaza ko ah, perezida trump ah, ashobora guhagarika izo ngwano nk'uko nawe nyine yama yavyitangarije yego biravugwa na byone mugabo hariho abandi baza barasukamwo mabisi bakavuga bati ni ingorane zikomeye cyane eh, bati mu minsi mike ntibishobora gutorerwa inyishu kubera kuko nko muri ukraine urabona haheze imyaka bagwana ntibavuga bati tureke aho abarusiya bamaze kwifatira tuhabahebere amanegosiyasiyo hamwe bagiye bakabivugana urumva n'izindi ngorane mugabo urumva rero abanyamerika ko aribo batanga amahera menshi muri ijya ngwano yo muri ukraine babaha n'ibigwanisho urumva igihe bobihagarika ingorane yoca iba nini cyane hanyuma ariko ntigitera ubwoba abantu urazi yuko Trump yari yashize ambasade ye i Jerusalem ni naba ndavyibuka neza we ikijya kibazo c'abanyapalestina Trump we ntiyigeze akivuga urumva ivyo vyose rero abantu baribaza ingene bizogenda n'ingene bizoza biravugwa n'ingene bizosubirwa mu buryo hanyuma urabona inama yo ku isi yose oni urazi ko ifise ivyiyumviro kuri izo ngorane mugabo Trump nawe hari ivyo adashize hamwe n'iryo shirahamwe mbere n'abandi banyepolitiki mugabo urumva rero je uko niyumvira harya hariho ibintu bivugwa kugira ngo umuntu atogwe iyo ashitse ku butegetsi naho eh, ukuri kukaja habona reka turabe ingene azoza arabigira aza arabikenyura muri izo ngorane imwe imwe yose iyi migenderanire hagati ya leta z'ubumwe z'amerika n'ibihugu vy'uburaya ni imigenderanire ikomeye cyane rwose imaze imyaka myinshi hari abantu bibaza ko muri politike yo hanze ya perezida donald trump azokora ibishobotse vyose kugira ngo iyo migenderanire ntitosekare uko namwe niko mubibona urumva ibyo ni bimwe nakubwira niyo mbere yuko iyo migenderanire naho yohunyagara gatoyi izomanuka cyane kubera kuko harya barakeneraniye urabona bose bashaka kugira ngo abashinwa ibyo bakora ntibize aha ntibigende muri etazini bagashaka yuko byose bija hamwe urumva hariho ibintu abanyamerika bakeneye abanyaburaya n'abanyaburaya bakeneye abanyamerika ibyo ndimvira yuko bazoza baravyigira hamwe bakaza baratora inyishu ku kibazo kimwe kimwe cose frederic nkudikije avuganye kandi na eric nsengimana twari ishami ry'urwaruka nyafurika jap africaine ryo mu burundi watangura avuga uko yakiriye intsinzi ya perezida watowe wa amerika donald trump twakiriye neza intsinzi ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kubona asubiriye kwizerwa n'abanyamerika bose kugira ngo asubire ayobore leta zunze ubumwe za amerika nk'ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere iterambere rirambye no kuyiteza imbere nk'urwaruka mu karere kacu tugira ubuyobozi burangwa n'indero ikwiye ari ingabire izofasha guteza imbere imigenderanire hagati y'ibihugu byacu intambwe ya perezida trump yo kubaka igihugu mu kwifashisha ibyo bikorwa bya demokarasi bituma duheza tukabona icyitegererezo gishasha nk'abarundi mu nshyirantare Eric Nsengimana i- jokete mwandiki mukuru w'igihugu ca leta z'ubumwe za amerika bukera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uh, donald trump uh, mukabushira ku rubuga rwanyu uh, murizeye ko ubwo butumwa uzomushikira turabyizeye ko buzomushikira kuko turazi ko ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi hariho abakurikirana ibikorwa biba biriko biraba mu gihugu na cane cane ubuserukizi bwiwe ubuserukizi bwa ambasade ya amerika kandi tuzonabushikiriza ambasade ya amerika kugira ngo ishobore kubushikiriza washington hanyuma kandi turazi ko abaraba ku mbuga abanyamerika babiraba kandi twabwanditse mu rurimi yumva nawe nyene turazi ko bwamushikiriye kuko twamutakinze ibintu mwifuza mu ishyirahamwe ry'ugwaruka jape africaine ko perezida trump yorangura ka mu mezi ya mbere cyangwa mu myaka ya mbere yiwe ibintu mwifuza ko perezida trump yorangura agashyira mu ngiro ni nk'ibi ibyo twifuza ko yorangura ni ugukomeza imigenderanire ya amerika na afurika ibintu by'ukwama bari kubakoresha abanyafurika urabona ko atabishigikiye ahubwo ashigikiye ko afurika by'ukuri akora ibikorwa byo kwiteza imbere ishigikire ibikorwa by'iterambere mu bihugu byabo icyo ni cyo cya mbere twifuza ko twashimiye ko itorwa ryiwe kuko ntirikumira ni umuntu avuga ukuri akavuga uko umuntu yifuza ko aba hanyuma turifuza ko rero yoshirikira cyane imigambi y'urwaruka nka kurya perezida obama igihe yari yatora porogaramu y'urwaruka mu bijyanye na leadership turifuza nawe nyine ko iyi porogaramu ikomezwa ya amerika yuko yigisha urwaruka ibijyanye n'intwaro ibijyanye n'ingene bashobora kuyitunganiriza ibikorwa no gutwara ibijyanye no kwihangira imirimo kuko muri kino gihugu urabona ko na nyincubahiro umukuru w'igihugu cyacu nawe nyine imbere iterambere nawe nyine turifuza ko yoshigikira muri ibyo bikorwa kugira ngo dushike ku iterambere riramba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine igihugu cy'uburundi izuba ari igihugu cifashe afurika izuba ari afurika iteye imbere yari eric nahimana wo mu ishyirahamwe ajap duce tuja i kigali naho eric bagira ubusa yavuganye n'abanyagihugu batandukanye b'i kigali bamubwira uko bakiriye intsinzi ya donald trump uh, impamvu nishimye ko batoye trump arimo arimfurensinga mu gukoresha icyo bita cryptocurrency uh, nicyo kintu nari niteze ku ntsinzi ye nyine nk'uko yabivuze yavuze ko azafasha mu kwimfasayizinga mu gukoresha cryptocurrencies turimo turinjira mu isi y'ikoranabuhanga nk'abanyafurika natwe tugomba kugendera muri uwo murongo nyine wo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga muri bibiri na makumyabiri na gatandatu byaremejwe ko mu rwanda bizaba byemejwe gukoreshwa byarumvaga kamara ari we waba perezida nyine kuko niwe usa nk'aho ashyigikiye abagore ushyigikiye imigirantsi ko baza muri amerika
nakire neza ko bwa mbere na mbere ngiye nafaraga Trump ntabwo nashyigikiye kamara harisi nabyishimiye kubera ko na manda yayoboye hagati y'ibiro cumi na karindwi na bibiri na makumyabiri na rimwe nimba ntibeshye ubona ko amerika yarahindutse ntabwo yongeye kwivanga cyane mu bibazo bya afurika nk'abandi ba perezida babanje n'uwamukurikiye ntabwo ubona ko Trump yivanga cyane mu politiki ya afurika cyane ugereranije n'abandi ba perezida bagiye bayobora amerika impungenge nagizeho gatoya ni ibijya bivuga ko Trump asa nk'ukandamiza abirabura ku buryo byatuma yenda nk'abantu babona amagirini kadi abajyanayo cyangwa abirabura berekeza muri kiriya gihugu agabanya umubare wabo kuba yatsinze donald Trump ni iby'ingenzi cyane kubera ko ubusanzwe nyine ni umuperezida ushaka kwihutisha ibintu by'iterambere kuba Trump yatsinze akaba yabaye umukuru w'igihugu ni iby'ingenzi cyane kuri njye numvise binshimishije Trump ni umuntu ufite ibitekerezo cyangwa se ni umuperezida ufite umutwe hagutse ntekereza ko urwego iterambere ryareyeho rya amerika ntekereza ko rugiye kuimprovinga kandi urumva niba amerika ifitanye umubano n'ibindi bihugu amerika igatera imbere ibyo bihugu nabyo bizagira improvement cyangwa se development yayo iziyongera cyane urabizi amajwi ntabwo yangana ariko nk'uko yageze amajwi ya mbere tugomba kumujya inyuma tugakurikira n'inzira ze uko twakiye insinzi ya donald trump ntabwo twari tuyiteze cyane nk'aho ariwe byanze bikunze uzatorwa iyo yabanje gutorerwa manda ya mbere irarangira avaho hajyaho undi muperezida twumvaga byanze bikunze kuko agiye kwiyamamaza arabanje kuva ku ntebe y'ubutegetsi byanze bikunze atari butsinde ariko wenda ku ruhande rwanjye ntabwo nabyishimiye cyane bitewe n'ukuntu n'ibigwi akenshi akunda kuvugaho n'ukuntu akunda avuga ko adakunda afurika ntabwo twabyishimiye cyane ariko kuko yatowe nyine agomba kuyobora ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti bakunzi bacu amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo ni ngaha aciye agarukira kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebaniye tubifuriza umunsi mwiza